Είναι η ραδιό η Σουηδία Αμέρικα. Kati ijwi rya Amerika isaamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na mirongo ibiri na zibiri mu Rwanda turi kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo ikaze mu makuru yo muri aka kanya sentare isubirwamwo imanza yagumijeho igihano cy'imyaka mirongo ibiri n'itanu cyari cyakatiwe rusesabagina paul kubera uruhara bavuga ko yagize mu bikorwa by'iterabwoba ku nshuro ya mbere umuryango wa paul rusesabagina watangaje ko yagize ikibazo cy'imitsi y'ubwonko ubu ngubu papa ararwaye cyane tusabye yuko abantu bose abanyarwanda bose bamusengera natwe tuzakomeza tumusengere tuzi ko papa yagize avc
uwo ni karine kanimba umukobwa wa paul rusesabagina abantu mirongo ibiri n'umwe baraye bishwe mu ijoro ryakeye n'abikekwa ko ari adf mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo muri indonesia sentare yakatiye igihano cy'urupfu umwarimu yafashe ku nguvu abana b'abanyeshure ejo kuwa kabiri sentare mpuzamakungu mpanabyaha izotangura kuburanisha urubanza rwa mbere ku byaha by'intambara muri darfur umuryango w'ubumwe bw'uburaya uriko uriyumvira gufatira uburusiya ibindi bihano iryo ni ijoro ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse inshuti mwese murantunga ko muri ko mwana kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru rero avugwa hirya no hino ku isi idonido ryayo abantu mirongo ibiri n'umwe baraye bishwe mu ijoro ryakeye n'abikekwa ko ari adf mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ibindi kuri iyi nkuru na thomas kamirindi igitero cyabaye mu mudugudu wa masambo mu karere ka rwenzori nko muri kilometero mirongo ine uvuye mu mujyi wa beni mu ntara ya kivu ya ruguru umwe mu barokotse witwa kakule sanane yabwiye ikigo ntaramakuru reuters cy'abongereza ko ari igitangaza kuba yarusimbutse ati twari tukiryamye maze dukangurwa n'amasasu n'abaturanyi bavuza induru twahise tubaduka turiruka sanane na ricardo rupande perezida wa sosiyete sivili ya ruwenzori bavuga ko abicanyi bamaze kugenda babaruye imirambo y'abantu makumyabiri n'umwe ariko ko abishwe bashobora kuba ari benshi kurushaho kubera ko hari abaturage bazimiye bakeka ko abicanyi ari ab'umutwe wa adf wakomotse muri uganda umuvugizi w'ingabo za leta muri ruwenzori kapitene antoni mwarushayi yirinze kugira icyo atangaza avuga gusa ko baza gusohora itangazo umuryango w'abibumbye uvuga ko adf imaze kwica abaturage b'inzirakarengane ibihumbi n'ibihumbi kandi ko ubwicanyi bwayo bushobora kwitwa ibyaha by'intambara mu kwezi kwa cumi na kabiri gushize uganda yohereje abasirikare barenga igihumbi bajya gufasha ingabo za repubulika ya demokarasi ya kongo kurwanya adf
urakoze thomas kuri iyo nkuru muri indonesia sentare yakatiye igihano cy'urupfu umwarimu yafashe ku nguvu abana b'abanyeshuri thomas kamirindi arabandanya irindi kuri iyi nkuru ibyaha by'umugabo henry wirawan w'imyaka mirongo itatu n'itandatu y'amavuko byakubise inkuba igihugu cyose ubucamanza buvuga ko yabikoze hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu n'uw'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe yahamwe no gufata ku ngufu abana b'abakobwa cumi na batatu mu bo yigishaga bari bafite hagati y'imyaka cumi n'ibiri na cumi n'itandatu y'amavuko mu kwezi kwa kabiri gushize urukiko rw'ibanze rwo mu mujyi wa bandung mu burengerazuba bw'igihugu rwamukatiye gufungwa burundu ubushinjacyaha bwari bwamusabiye igihano cyo kwicwa bwarajuriye none uyu munsi urukiko nibwo rwakurikiye kuko rukatira henry wirawan igihano cy'urupfu minisitiri ushinzwe kurengera uburenganzira bw'abana nawe yari ashyigikiye ko wirawan ahabwa igihano cy'urupfu naho komisiyo ya leta ishinzwe uburenganzira bwa muntu ubusanzwe muri rusange itemera bene iki gihano yari yatangaje ko kitamukwiye avoka we iramambo yabwiye itangazamakuru ko adashobora kuvuga niba azajurira kubera ko atarabona inyandiko yose y'urubanza ikigo ntaramakuru reuters kivuga ko gufata abana ku ngufu mu mashuri ari ikibazo gikomeye muri indoneziya
ejo kuwa kabiri sentare mpuzamakungu mpanabyaha izotangura kuburanisha uruga- urubanza rwa mbere ku byaha by'intambara byo muri darfur idonido kuri iyi nkuru na thomas kamirindi uregwa yitwa ali muhammad ali abdurahman uzwi no ku izina rya ali kushayed yahoze ari umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe jean jawida aregwa ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu mirongo itatu na kimwe birimo ubuhotozi gutoteza gufata ku ngufu no kwica urubozo inzirakarengane warabihakana ari kushayib ni we ubwe witanze yishyize mu maboko ya CPI muri Repubulika ya Centrafrica mu kwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na makumyabiri ahita yoherezwa muri gereza ya CPI Ilahe mu Buholandi. Yari amaze imyaka cumi n'itatu ashakishwa. Ku miryango iharanira uburenganzira bwa muntu, urubanza rwe ni intambwe ikomeye ku butabera bw'abahohotewe. ubwicanyi bwo muri darfur bwatangiye mu bihumbi bibiri na gatatu ubwo abirabura baho bafashe intwaro bashaka kurwanya leta guverinoma yashinze umutwe w'abarabu witwa jean jawid kugira ngo uyifashe mu rugamba umuryango w'abibumbye uvuga ko iyi ntambara yahitanye abantu bagera ku bihumbi magana atatu ijugunya mu buhungiro n'abandi barenga miliyoni ebyiri kandi ko yabayemo ibyaha bya jenoside ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu byakorewe cyane cyane abo mu bwoko bw'abafuru b'abirabura mu bose peyi ibikurikiranyeho harimo n'uwahoze ari umukuru w'igihugu cya sudani omar al bashir ariko we ntarashyikirizwa urukiko kuva ahiritswe ku butegetsi mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda aracyari muri gereza i khartoum muri sudani tugushimire thomas kuri iyo nkuru umuryango w'ubumwe bw'uburayi uriko uriyumvira gufatira uburusiya ibindi bihano nanone dutega amatwi thomas kamirindi mu itangazo yashyize ahagaragara umuyobozi w'urwego rw'ububanyi n'amahanga rw'uburayi joseph borrell avuga ko inama ya bagenzi be b'ibihugu bigize umuryango yihutirwa cyane ishobora guterana muri iki cyumweru ibihano bishya birasabwa cyane cyane n'ubufaransa n'ubudage nyuma y'ubwicanyi bw'abasivili uburusiya buregwa ko bwasize bukoze mu mujyi wa buca mu majyaruguru ya kiev umurwa mukuru wa ukraine bwakubise inkuba isi yose bumaze kumenyekana borel ntasobanura ubwoko bw'ibihano bishya bashobora gushyiraho ariko visi perezida w'inama nyobozi y'umuryango valdis dombrovskis we yatangaje ko bashobora gufata ibyemezo no kuri peteroli na gazi ibihugu by'uburayi bigura mu burusiya kandi bikeneye cyane ibihano bisanzweho ni nko gukura amabanki y'uburusiya amwe n'amwe mu rugaga rw'itumanaho swift no gufatira imitungo y'abaherwe b'inkoramutima za perezida vladimir putin uburayi kandi bwafungiye ikirere indege z'uburusiya buhagarika no kugurisha ikoranabuhanga cyane cyane rya gisirikari mu burusiya umuryango w'ubumwe bw'uburayi na leta zunze ubumwe za amerika by'umwihariko bavuga ko uburusiya bukora ibyaha by'intambara muri ukraine biyemeje gufasha ukraine gukusanya amakuru yabyo bashyigikiye kandi na nketi cpi n'ishami rya loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu nabo barimo babikoraho
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mushobora no kutwumviriza mu biganiro byacu kuri radiyo ijwi rya amerika ku kibanza cyacu cya interineti aricyo wezitata akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com cyangwa kuri facebook mu kanya ni amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda sentare yungururizwamo imanza yagumijeho igihano cy'imyaka mirongo ibiri n'itanu cyari cakatiwe rusesabagina paul kubera uruhara bavuga ko yagize mu bikorwa by'iterabwoba mu gihe nsabimana calixte sankara yagabanirijwe igihano avanwa ku myaka mirongo ibiri ahanishwa cumi n'itanu asumta kaboyi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru
ntabwo byadutangaje kuko um, kuva papa baramushimuse bamukoreye iri- iyicarubozo bamwima uburenganzira bwe bwose bamwima n'imiti ye bamwima bamukoreye ibintu byinshi bibi ku buryo
aha ndi ku nkambi y'impunzi y'agateganyo ya nyakabande ahakiriwe zimwe mu mpunzi zahunze imirwano muri repubulika ya demokarasi ya kongo va urwo rusaku mwumva rw'abantu batonze bari ku murongo bagiye gufata ibiryo bamwe ndabona bafata amasafuriya ariko bamwe bavuga ko batarabona gutegereza bagenzi babo kugira ngo nibamara kurya babatize amasahani nabo baje gufata ibiryo Eh, barimo gufata kurya umutsima w'ibigori hamwe n'ibishyimbo ni urubyiruko abagore
mudutunge habaye akabazo gatoyi twari ko turavuga kuri sentare is- yungururizwamo imanza yagumijeho igihano c'imyaka mirongo ibiri n'itanu cari cakatiwe rusesabagina paul kubera uruhara bavuga ko yagize mu bikorwa vy'iterabwoba mu gihe sabimana kariste Sangara yag- sankara yagabanirijwe igihano avanwa ku myaka mirongo ibiri ashik- ahanishwa cumi n'itanu muri ico gihe umuryango wa paul rusesabagina wavuze ko ingingo ya sentare yungururizwamwo imanza atashingiro ifise umukobwa wiwe karine kanimba yabwiye ijwi rya amerika ko bazobandanya gusaba ko arekugwa ku nshuro ya mbere umuryango wiwe watangaje ko rusesabagina yagize ibibazo ikibazo cy'imitsi y'ubwonko avese karine kanimba yavuganye na venuste nshimiyimana atangura amubwira uko bakiriye ingingo ya sentare yungururizwamwo imanza yemeje ko igihano co muri sentare nkuru arico kigumaho
ntabwo byadutangaje kuko um, kuva papa baramushimuse bamukoreye iri- iyicarubozo bamwima uburenganzira bwe bwose bamwima n'imiti ye bamwima bamukoreye ibintu byinshi bibi ku buryo bino twari tuzi ko bizagenda gutya ubu twebwe tuzakomeza kampanye yo gusaba yuko arekurwa none se murateganya iki muzakora cyane cyane ko icyemezo cyafashwe nta handi gishobora kujuririrwa runo rubanza ni politiki ku buryo twebwe tuzakomeza kampanye yacu yo gusaba yuko papa arekurwa iyo kampanye irimo ira- ira- irakomeza ku- gukura ku isi yose abantu benshi baza basaba yuko papa arekurwa Ah, icyumweru gishize onu imaze yu- gusaba yafashe umwanzuro isaba yuko papa arekurwa bavuze yuko bamushimuse bamugeza mu rwanda mu buryo butemewe bamukorera iyicarubozo ko urwo rubanza rutagombaga kuba noneho rusaba u rwanda yuko ari bamurekurwa byihuta bakanamuha indemnite ku buryo tuzi ko onu iduhagarariye inyuma ihagarariye kumwe na papa kandi nabo bazakomeza bamuvugire n'abandi be- bose rero ku isi bapasije amaresolution ba- birirwa babwira leta y'u rwanda kumurekura nabo bazakomeza uru rubanza rwabaye adahari birumvikana kubera ko yivanye mu rubanza avuga ko ntacyo arutegerejeho mu rwego rw'ubutabera ariko se ku batamubonye ubuzima bwe bwifashe gute magingo aya ubu ngubu papa ararwaye cyane tusabye yuko abantu bose abanyarwanda bose bamusengera natwe tuzakomeza tumusengere tuzi ko papa yagize avc kubera ko bamwima imiti ye afite na paralize mu maso ku buryo turatinya cyane ko ibintu bizakomeza kugenda nabi bamwima imiti ye imiti akeneye kugira ngo ashobore kubaho rero turafi- tufite ubwoba yuko bazakomeza kumugirira nabi ariko ubu ngubu papa ntabwo ameze neza M- mu kanya wavugaga icyemezo cyafashwe n'urwego rw'umuryango w'abibumbye rurwanya ifungwa ry'amaherere Eh, mwacyakiriye mute icyo cyemezo gisaba ko umubyeyi wawe yafungurwa onu yavuze yuko ruriya rubanza rutagombaga kuba yuko papa ari imfungwa politiki yuko bamushimuse yuko agomba kurekurwa ko kandi bagomba no kumuha indemnities bamufashe arbitrarily nibyo onu yas- yavuze kandi isaba yuko u rwanda imire- imurekura ikindi cyabaye ni uko ha- abantu bakurikiye urubanza bavuze ko urwo rubanza rutagombaga kuba abo bantu bakurikiye urubanza ko u rwanda yahaye um, yahaye uburenganzira bwo gukurikira byo kuza kwicara mu rubanza ngo babukurikire ari u rwanda rwafunguye umuryango ngo baze babirebe barabirebye rero basorora raporo uyu munsi bavuga ko runo rubanza rwari ruri ikinamico ko nta justice yari irimo yuko papa ari ifungwa rya politiki bakavuga ko uwo mwanzuro wafashwe nta shingiro bufite karine kanimba ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze cyane venuste
turagaruka rero kuri iyi ngingo ya sentare iyungururizwamwo imanza yagumijeho igihano cy'imyaka mirongo ibiri n'itanu cyari cyakatiwe rusesabaganya paul eh, kubera uruhara bavuga ko yagize mu bikorwa by'iterabwoba mu gihe nsabimana calix de sankara yagabanirijwe igihano umwa avanwa ku myaka mirongo ibiri ahanishwa cumi n'itanu tuze mu burundi muri aka kanya ishyirahamwe ryishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta oricom ryatangaje icegeranyo cy'ibikorwa ryaranguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe muri ico cegeranyo iri shyirahamwe ryagarutse ahanini ku inyuruzwa ry'amafaranga arenga imiliyaridi amajana ane y'amafaranga y'amarundi inkuru ya tierive ndayishimiye bamwe mu bifuza kuba mu bisagara bitandukanye by'uburundi bamenyesha ko kuronka uburaro muri kino gihe bitoroshe bafatiye ku mushahara baronka buri kwezi baba abakora ubuzi bwa leta canke abakorera abikorera utwabo basanga batagishobora gupanga amazu abayaze n'ijwi ry'amerika bavuga ko aho baronse amazu basanga ibiciro ari umurengera mu gisagara ntibyoroshye kubaho kuko nk'ibiciro by'inzu biguma biduga buri munsi ku munsi nk'inzu nk'umuhatangu yabamo ku bihumbi mirongo itanu ugasanga bagera mudogiriza ko uriko uraraba nk'inzu y'ivyumba bibiri na saro ugasanga harimo dushe toilette ukaza wumva bayisize ku majana abiri n'itanu hahera nk'umwaka umwe ukaza wumva barakongeyeho ngo ibihumbi mirongo itanu kugira ngo bikunde wongereko canke usohoke kandi usohotse barayongerako nyene gushika ubu unye ikintu co gupanga ni ikibazo kuri twebwe abanyagihugu iyo myidogo irafise ishingiro kuko umugambi wa leta wo kubaka uburaro rusange umaze imyaka myinshi warahagaze nk'uko bivugwa na gaspar kubako yigeze kuba umushikiranganji wa leta y'uburundi ajejwe inyubako yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ibituma abiyubakiye izabo bazizimbako hariho n'inyubako uh, zubakwa na leta hama bakaziha abantu bafise uburyo bubayabaye bagashobora kugenda barariha bukebuke nko ku myaka cumi cumi n'itanu ishika mirongo ibiri rero uburaro uno munsi biragoye gusigura ingene vyifashe kubera kuko leta nticubakira abakozi bayo ibyo kubakira abakozi ba leta sinovuga yuko bitakibaho mugabo byaragabanutse cyane kuko ababandanya baronka amaparasera bariho mugabo urumva byaba birimo ingorane hama harimo umusunikano hama harimo induru muhora mubyumva abapanze amazu y'abigenga babwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko badatahura igituma aguma aduga ibiciro basaba leta kubaremurira uwo mutwaro biratugora kumenya icyo bisunga kugira ngo baduze inzu mu gihe usanga na meri itaba yadugije ibiciro by'inzu ikora ryagumye ari ryarindi mugabo twebwe abantu ba- bapanze ugasanga baguma badutugiriza nk'abatushikira kure mwotumenyeshereza abategetsi bo hejuru bumve yuko turarushe gose kandi abapangisha bagerageza kutwigenzaho kugira dusohoke kuko dusohotse baca baduza amazu ni ukuri turasavye bige iki kibazo co gupangisha amazu gaspar kobako yigeze kuba umushikiranganji ajejwe inyubako nawe nyene asaba leta gutorera umuti ico kibazo gitera kibandanse aranatanga n'intererano y'ukuntu vyogenda wari wubatse inzu yawe ku ideni uzokwishura eh, ku myaka cumi cumi n'itanu mbere na mirongo ibiri ubwa mbere banki uteza kuyishura hanyuma ifaranga ryarataye agaciro uko rigenda rirata agaciro rero nyene inzu agenda arakurikiza ibiciro vy'ukugene amafaranga agenda arata agaciro ugasanga wa umuntu nawe agenda gupanga iyo nzu imushahara ntuduga nawe nyene uta agaciro twibaza yuko inzira ya mbere ariko leta yotegura ibibanza bitunganywe neza ni ukubaka uduza hejuru ni ukuvuga yuko barondeye nk'aho bokubaka eh, dufate ko ari nk'ikirometero kwadarata amazu maremare menshi ubwa mbere yozimbuka hanyuma ukubakira benshi leta y'uburundi ibicishije mu kigo obuha kijejwe uburano mu gihugu iri ku kivi mu ntumbero yo kuronsa ababishoboye aho bubaka ubwo buraro jean pierre gatore umuyobozi mukuru w'ico kigo yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ibiriko birarangurwa umuntu yotanga bikuru bikuru biriko birakogwa na cane cane ibibanza vyari bimaze gutunganywa ubu unye turiko turarondera impapuro turonderera bene gihugu aho umuntu yotanga nk'akarorero nk'ibujumbura eh, ziriya za nkingabusoro kizingo bihara gisyo nyabugete eka mbere si bujumbura gusa uvuga ingozi kuri site vyegwa muyinga mukoni eka mbere n'ahandi iruhande y'itangwa ry'amaparisera ku bashobora kwiyubakira uburaro leta irifuza kuvyuba umugambi wayo wo kubaka inyubakwa rusange umugambi ugeze ku ntambwe ishimishije nk'uko bivugwa n'uwarongoye ikigo obuha ubunye turiko turarondera abashobora kudufasha kubaka izo nyubako rusange turi kumwe ni banki y'uburaro turafise n'abandi bagwizatunga baba bo mu burundi canke bo hanze bariko baraza kugira ngo bashobore kubaka izo nyubako rusange aho twovuga nk'abo twita iziri togo arab contractors hariho na, na banki mondiale n'abava mu gihugu ca oranje kambere akaba yabava mu gihugu c'ubushinwa bariko baraza ari benshi rero turibaza yuko mu minsi iri imbere tugiye kubaka inyubako rusange nyinshi hirya no hino haba i bujumbura canke mu ntara zo hagati mu gihugu umuyobozi mukuru w'ikigo obuha amenyesha ko mu ntumbero yo gushyira mu ngiro uwo mugambi ibicishije mu bushyiranganji mu byo bujejwe harimo gutunganya amatongo leta iri kwiregeranya amatongo yose yegukira ayo nayo akazubakamwo uburaro rusange abazoyubakamwo bazoriha bukebuke gushika aho bubegukira
mu tubabarire rero iyi nkuru ntiyari yerekeye ishyirahamwe orikome ryashyize ahagaragara raporo yaryo ku isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta yari inkuru yerekeye leta y'uburundi ibicishije mu kigo obuka obuha murantunga kijejwe uburaro mu gihugu imenyesha ko igiye kuvyura politike yo kubaka uburaro rusange inkuru twasomewe na desire atungimana ari kigali mu rwanda igitigiri kinini c'impunzi zituruka muri Kongo zihunga imishamirano hagati ya leta n'abagwanyi ba M23 ntibashaka kuja mu ikambi z'impunzi bavuga ko bashaka kurindira ku mupaka kugira ngo umutekano ugarutse basubire iwabo umenyesha amakuru w'ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi yishikiye mu ikambi ya Nyakabande araraba uko vyifashe
aha ndi ku nkambi y'impunzi y'agateganyo ya Nyakabande hakiriwe zimwe mu mpunzi zahunze imirwano muri repubulika ya demokarasi ya kongo va urwo rusaku mumva rw'abantu batonze bari ku murongo bagiye gufata ibiryo bamwe ndabona bafashe amasahani abandi bafashe amasafuriya ariko bamwe bavuga ko batarabona amasahani ubwo rero akaba baza gutegereza bagenzi babo kugira ngo nibamara kurya babatize amasahani nabo baje gufata ibiryo barimo gufata kurya umutsima w'ibigori hamwe n'ibishyimbo nibyo mbona babagaburira ndabona benshi ni urubyiruko abagore bahetse abana hamwe n'abana batoya cyane bo benshi mbona ahangaha nta bagabo benshi bakuze barimo wowe kuhagarariye kutari ku murongo gufata ibiryo nk'abandi hejuru ko nta masahani ngo mfite amasahani yo kuriraho yo kuriraho byagenze bite se none ko twaje ko batari batwakiza amasahani ntabona twe turo twajemo ntabaduhe isahani none urarya bigenze gute ndamanza natira kuri mugenzi wanjye bahaye ubwo ni ugutegereza akarangiza kurya
impunzi nyinshi ntizishaka kuza hano kubera gutinya kwimurirwa mu zindi nkambi za kure nubwo ari icyifuzo cy'abayobozi ba uganda ko zava mu mujyi muto wa bunagana udafite ibikoresho by'isuku ku mubare munini nk'uyu aba ni bamwe mu bemeye kwimurirwa aha inyakabande mbere y'uko tuza ino muri taranziti ni uko twahisemo kujya mu kambi kuko batubwiye ngo niba tutajya mu kambi dutahe kuko mu kongo hameze neza gusa turebye abagezeyo hariyo ikibazo kuko ngo abarebere bari mu ntuze mu gisiziriye ubwo rero tureba ko gutaha dukomeze kimwe mu kambi ni ubwa mbere uhunze ni ubwa mbere ufite imyaka ingahe mfite imyaka makumyabiri n'itanu kuba ugiye mu kambi uramumva bitagiye kukubangamira tubiri bumbangamire kuko buri hantu hose umuntu ahashakira ubuzima agatuza agakora akaniteza imbere n'abandi bose aho kugira umuntu apfe wabukora uko ushoboye ugatabara ubuzima bwawe hanyuma byazamera neza ugakomeza ubuzima nanze nahunze sasa mu rugo ntihari iwacu canzu niho inyeshamba zose zituruka mu kirunga ziri gushikira iwacu niho ibirindiro byabo biri indege bayimanuye ndaho ngeze hariya bunagana ndara ijoro rimwe ubwana mbarayeho amajoro abiri wabonye indege iri kumanuka indege bayirashe ndi kureba bande bayirashe nimba ari mu ventura nimba ari guverinoma nje nabonye iguye ngukundi uri kuragura umusozi gwa gisorora mbona iguye ntanamenya bayigwishije hasi nayibonye ijisho ku rindi yakaga umuriro nje guhitamo kuja mu nkambi ni hejuru y'ibyo nabonye kugira indege ihanukire mu karere kacu mbone inzu y'umubose nakoreraga barayitwitsira hiya nta bundi burenganzira nagize bw'uko njya kuva hariya nyamara benshi muri izi mpunzi ni abadashaka inkambi bamwe batubwiye ko barushye ihunga n'ihunguka ridashira
ntabwo aribwo bwa mbere maze guhungaho nk'inshuro nk'ine mpunga mpunguka njya uganda nsubira muri kongo mpunga mva muri uganda nsubira muri kongo cyane ndarushe cyane ndatesetse cyane kugeza igihe cyo numva ko ubu buzima bwo turimo buratuyobeye cyane wumva ari iki cyakorwa kugira ngo ibi bihagarare twasaba ko umutekano n'ibihugu byo hanze byadufasha ko umutekano muzima tunateseka kuisha kukimbia kila siku kila siku ma kila siku magumu kila siku magumu. Sasa tutaishi namna gani? Kimbia ni njia ya M23 inatusumbua sana. Basi kila siku kila siku vitu tunakimbia kila siku kimbia kila siku haiko mzuri eh? Tunapotea sasa vile tunakimbia, unaacha vitu munyumba barabara, watoto wanapotea, pesa ingekula ingetumika na inaisha mbwa barabarani. Sasa tutafanya namna gani? Baba maisha iendelee, inarudia nyuma, iendelee inarudia nyuma.
Aha i Nyakabande hari ibikorwa binyuranye birimo gukingira abana b'impunzi indwara zitandukanye, gukora ibipimo by'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ku bahagera bose n'ibindi bikorwa by'ubuzima nk'uko aya matangazo yatambukiraga ku ndangururamajwi abisobanura.
Wewe ulipata chanjo Kongo, hapa ni Uganda, ya Kongo ni ya Kongo, ya Uganda ni ya Uganda, ni sawa? Hiyo vaksini ya miaka ngapi? Ni ya watoto wa miaka kumi na tano kushuka chini na wamama kuanzia kwa miaka makumi nne na tano kushuka chini.
navuganye n'umuhuzabikorwa w'umuryango wita ku mpunzi hcr muri aka karere philippe crepi ambwira bimwe mu bintu by'ingenzi barimo gukorera izi mpunzi you are doing our best with the partners uganda government to give them
ati turimo gukora ibishoboka byose dufatanyije na leta ya uganda hamwe n'abandi baterankunga kubaha ibyo kurya imiti ibikoresho byo mu nzu n'ibyo kuryamamo umubare uragenda wiyongera kandi wiganjemo abana batoya cyane n'abagore bityo turimo gukoresha imbaraga nyinshi kandi mu buryo bwihuse kugira ngo dutabare aba bantu biba bitoroshe kwakira umubare nk'uyu uva mu gihugu kimwe ukajya mu kindi mu gihe gito ubu dufitemo abarwayi tugaruka rero ku nkuru ya sentare isubiramwo imanza yungururizwamo imanza mu rwanda yagumijeho igihano cy'imyaka mirongo ibiri n'itanu cyari cyakatiwe paul rusesa bagina kubera uruhara bavuga ko yagize mu bikorwa by'iterabwoba
ni icyemezo cyafashe umunsi wose gisomwa abacamanza basimburana nyuma y'amasaha arenga umunani urukiko rusoma uko urubanza rwagenze ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere nibwo urukiko rw'ubujurire rwanzuye ko rusesabagina paul ahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu yari yarahawe mu rukiko rubanza urukiko rwavuze ko ibyo urukiko rubanza rwemeje ko rusesabagina yemeye ibyaha ku buryo budasubirwaho nta shingiro bifite ko rusesabagina yemeye icyaha gusa ubwo yabazwaga mu bugenzacyaha nyamara ageze imbere y'urukiko ntiyongera kucyemera ahubwo yahisemo kwivana mu rubanza urukiko ariko rusanga kuba rusesabagina ari ubwa mbere akurikiranyweho ari impamvu nyoroshyacyaha rwanzura ko ahanishwa igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu rumuhamije icyaha cyo gukora ibikorwa by'iterabwoba kuri nsabimana karisiti sankara wari umuvugizi wa eferene yari yasabye urukiko rw'ubujurire ko rwamugabanyiriza ibihano nsabimana karisiti sankara yari yagaragarije urukiko rw'ubujurire ko umucamanza wa mbere yirengagije ibyo yakoze yirega akemera icyaha ndetse agasaba imbabazi sankara yari yabwiye urukiko ko yatanze amakuru yose yari afite kugira ngo ubutabera bugere ku ntego yabwo sankara yarasabye urukiko rw'ubujurire ko rwamuhanisha igifungo cy'imyaka itanu urukiko rw'ubujurire rwanzuye ko urukiko rubanza rutahaye agaciro kwirega no kwemera icyaha kwa sankara n'amakuru yatanze maze rwanzura ko akwiye kongera kugabanyirizwa ibihano rumuhanisha igifungo cy'imyaka cumi n'itanu aho kuba makumyabiri yari yahawe mbere herman nsengimana wasimbuye sankara ku buvugizi bw'umutwe wa frn we yahawe imyaka irindwi ivuye kuri itanu yari yakatiwe n'urukiko rukuru umucamanza yavuze ko urukiko rukuru rwari rwamugabanyirije ibihano cyane kandi nta mpamvu marike nizeyimana wari ufite ipeti rya koroneri mu ngabo za efereni nawe yagumeshirijweho igihano cy'imyaka makumyabiri umugore rukumbi warezwe muri uru rubanza ngeri na mukandutiye wari warakatiwe igifungo cy'imyaka itanu ubujurire bwamuhaye imyaka makumyabiri umucamanza yavuze ko ibyaha yakoze ari insubiracyaha kuko yari yakatiwe n'urukiko gacaca rwa rugenge mu mujyi wa kigali igifungo cya burundu rumuhamije ibyaha bya jenoside nubwo muri rusange ibihano byatanzwe n'urukiko rw'ubujurire rusanga byiyongereye ugereranije n'ibyari byatanzwe ku rwego rwa mbere hagaragaye abaregwa bahawe igihano gito barimo jean chrétien ndagijimana umuhungu wa jenerali Irategeka Wilson wari umukuru wa FRN wahawe igifungo cy'imyaka itatu urukiko rwavuze ko uyu musore yajyanywe mu gisirikare ku gitutu cya se kandi ko yinjiye mu gisirikare akiri umwana nubwo hari abaregwa bahawe ibihano binyuranije n'ibyo bari basabye umuvugizi w'inkiko mu Rwanda Alison Mutabazi yabwiye Adijwi rya Amerika ko urukiko rw'ubujurire arirwo rwa nyuma rujuririrwa yari rero asomta kaboyi ari kigali tubifurije ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere